rebera ko busigaye bucya vuba reka mbe ndyamyeho gato
karisi erega nuko warushye ubundi rwose hakeye ahari koko ahubwo ugira ujye gukama ndumva nk'ivumera ishaka iyayo yewe nyine umuntu wo kumfasha gutwara amata kuko ndabona kuyitwarira no kujya ku kazi bitoroshye ariko rero haranakonje ese nta kuntu buriya wagaruye fisito akajya agufasha ngo
rwose numvaga wamugarura akareka kuko kugeza ubu fisito nta kazi afite kandi umenye ko yagukoreraga neza
ibyo byo uriya muhungu yakoraga akazi neza ariko nanone kumugarura Yewe, oya sinshaka kumwe na valentine kuko erega ntabwo ari agakungu ni iby'urubyiruko valentine yarakuze pe ntukwiye kumufata nk'umwana rero oya si kumufata nk'umwana ribera ni ukumurinda ibyonyi biri hanze aha nyamara ukwiye kumwizera nasanze valentine rwose na fisita pe azi uko yitwara
ubu se wabimenya ute aha uzi uzi ko yabwiye ukuntu yagiye ku kigo nderabuzima gukora iki se kandi
ngo kugisha inama ngo yuko yitwara ngo mu rukundo rwe na fesitara ngaho umva yarantangaje yewe ndumva valentine yarakuze ejo bundi ari uruhinja none avuyemo inkumi yo gukundana n'abasore aha shira impungenge rwose uha akazi fesito ese wowe ntukeneye kuruhuka erega fisto si kamara ndakomeza nshakisha undi eee nabyo umubonye byaba ari byiza rwose ariko si umuntu wo kwizera nkamuha amata nzamukure
karase ngaho muri amanota yanyu mwagize muri tesite y'ubushize mugabanye urusaku twumvikane karase iyo ndebye amanota yanyu ntabwo ashimishije cyane nubwo ntavuga ko mwatsinzwe ariko nta nubwo mwatsinze neza Eh? hafi ya mwese mufite icya kabiri gusa Eh, icya kabiri kirabashimishije gutyo aha hanyuma rero mwitegure neza murabona ko ibizamini byegereje si byo karase ikindi rero mwibuke ko utarangiza kwishyura amafaranga y'ishuri atazakora egizame ese haba hari utabonye urupapuro rwera yego tica ntabwo mwaduhamagaye eee sine wowe urupapuro narusigaranye ku bushake ahubwo uhaguruka uze hano imbere
nari mbitabye tica
niko sine karame wabigenje gute kugira ngo ubone aya manota rwose ngewe sinakopeye sinakopeye natangiye kwiga kare Yego.
nagera mu rugo musaza wanjye fisita akansobanurira eee kuraje rwose karase nagira ngo mbabwire ko sine ari we wenyine mu ishuri washoboye gutsinda iyi tesite akagira garandi disitensiyo sine yagize amanota cumi n'umunani kuri makumyabiri sine niko sine karase sinabaye ikira mwiza karame tica niko genda uturebere ikibazo sinagize tica yego keve nashakaga kugusaba uruhushya uruhushya rw'ikise kandi twagira ngo tugusabe uruhushya tujye muri repetisiyo z'ibyo tuzerekana ku munsi mukuru eee ngaho mugende rwose n'ubundi amasaha y'isomo ryanjye yarangiye
shani ko iyo uri imbere ya diregitisi honyine uba witonze uzi ko uba umeze nka marayika simbi nawe uraserereza abazi ariko se ari wowe ani karame dore rero wamembye ibihumbi mirongo ine ubwo urafata cumi na bitanu nanjye mfate makumyabiri na bitanu eee si ngo cumi na bitanu yose yose yewe ubu se nakoze iki ko ari wowe byose wabikoze ani buriya wakoze akazi gakomeye kuzayininga iriya myenda byanyohereje akazi si ndishimye cyane uzi ko ibintu bya dizayini mbishyizemo imbaraga byazaho umwuga we cyane Hey.
bikanakwinjiriza ahubwo ahubwo wowe wifitemo impano ufatiraho Mm, shaka gukorana nawe bizatuma ngenda nunguka ubundi bumenyi pe Mm, cyane ahubwo witegura ibiraka byinshi byo gukora amadizayini sinumbwi wabonye ikindi kirakase oya ntabwo ari ubu ariko hari abantu baza kudodesha batifitiye modeli aho niho wazajya umfasha urumva se nabyanga siyo mpamvu sinakubwira ngo kuraba yacu tuyikomeze
ahubwo ngwino tujye kunywa agafanta duserebure eh kuba bidashoboka ngiye muri repetisiyo yo kwitegura umunsi mukuru ushaka yosha ubwo nta kundi naho ubutaha cyangwa uze tujyane muri repetisiyo nirangira dusangire iyo fanta Eh, aho nta kibazo tugende rwose niyumvire n'ukuntu muririmba
sine abanyeshuri bose basohotse ngwino mu ishuri tuganire mwe erega nta kintu mfite cyo kukubwira Hmm, koko sine ukagira amanota cumi n'umunani kuri makumyabiri warangiza ukarira we ni kuriya wishimiye iyo utsinze se mwe sha sori kuba mbonye ndira biba byandenze gusa mbabajwe n'ukuntu bagiye kunyirukana nonakoze ibizamini
bakwirukanira iki se kanya mwe sindishyura amafaranga y'ishuri eee yose ne ihangane pe sinari nzi ko aricyo cyakurizaga rwose
sha menya ni amahirwe ngira mu buzima Mm, oya nanone ariko wivuga gutyo sine kuba uzi ifutu kuriya ukaba utsinda papa we na musaza we bakaba bagushyigikira umva atari amahirwe mu buzima koko
cyakora nibyo gusa mwe reba imyaka ibiri nicaye ubu banyirukanye andi mahirwe yo kugaruka mu ishuri nayakuye
Mwakoze. mbese sine nta kuntu papa we yaza akabwira diregitrise akakwihanganira ugakora ibizamini ukazishyura nyuma sinzi ko diregitisi umuntu yamusubira imbere kandi yarambabarira nka ya tesite ibaba we nese basi papa wakubwira iki sha yari yavuze ko hari icyo ari bukore siwumva se ahubwo none se ko wimyoza
mwe ibaze ko papa ashobora kugurisha ariya hantu turi ubu noneho twagiye ibaba we
sha mwe n'ubundi gutekereza ku bibazo nafitiye ibisubizo ntacyo bihindura reka nigire mu myitozo ya futu wenda nabyibagize
ariko gigi yo umunsi usigaye akererwa muri iyi minsi amasaha kuko ataragera aha sha manzi nahuye nawe mu cyakara atwaye amata namubonye numva mugiriye muwe pe
shamira wasanga ataranabona undi mukozi Sha, azamukura isi ntaho yamubona umeze nkanjye kabisa ewana iki cyuma ndakigoroye kabisa ako manzi sha, buriya rero narakugaye kubera iki se gigi Sha, papa valentine aguye kumutwarira amata maze ugashyiramo amazi mani si umuginga se wanshutse bigatuma banyirukana umva gigi bose araje
mwaramutse basha mwaramutse bose mbafitiye amakuru meza rero mbongera ko gishimishije
bosi myiza bosi papa valentine niwe wanjye
Gigi, uri igitangaza rwose icyiza cyose ukibyazamo igihangano Ehe, murakoze Nuko cyane nuko papa rwose.
valentine rwose murakoze ahubwo se ngo iki cyaka kimeze gute Aha, ni ikiraka ariko kidusaba gukora cyane kuko bamuha igihe gito naribe kabisa niba ngombwa tuzajya tuzinduka kandi byana abana ngombwa tugataha dutinze ariko tukagikora bose twe turi tayari kabisa ahubwo tuzatangira ryari natubwira ahubwo bamuha avansi ubu ngiye kugura ibikoresho ubundi dutangire uyu munsi da he papa valentine irengeye nasabaga ko muzanyihanganira muri iyi minsi sinzajya nkora amasaha yose Mm, biki gigi ufite ikindi kiraka oya nta kiraka mfite pe ahubwo saa ko turi mu myiteguro y'ikirori cyo kwizihiza isabukuru y'ishuri rya kabuto
gigi ubwo ibyo ngibyo koko biruta akazi yewe.
ukuntu wari washyushye ukagira ngo ukunda n'akazi nibura ndakwiyamye manzi akazi ni namba hano ndabizi ariko papa valentine Ndakumva.
kukuririmba ari ibintu byanjye kuva kera nyine no ku muhanda rwose munyemereye mwaba mukoze
gigi rwose uzajya ujya mu myitozo ibisigaye tuzajya tubikora Aha, urakoze
yaya none yo kudutera mu izamu se ndabona tica maze sa nshaka mu mukino
niko sine karame tica
ndabona imyitozo ikaze rwose yego rwose turiteguye cyane aha mukomereze aho rwose ni byiza hanyuma sine kubera ukuntu kare wasohotse mu ishuri urira nari nzi ko utari butoze abakobwa b'ikipe yawe tica buriya gukina futuboro sinabireka kuko byatumye abantu benshi babona ko hari ibyo nshoboye aha wanabishoboye byo rero iyi buriya gukina biranduhura kandi byamaye inshuti nyinshi hano ku kigo ni byiza kwaje rwose watumye n'ikigo kigira ikipe y'abakobwa hanyuma rero iyi myenda ni teni muzakinana harimo ibyo muzakenera byose yababa we mbega byiza timu noneho irishima cyane pe aho rero muzabatsinde yego murakoze tica yamwe yamwe ni muzano timu rero tica muzisa tuzana imyenda yo gukinana
yewe wowe uzi ko harimo na godiyo we n'amasogisi mashyashya tuzabatsinda tuzabatsinda twongere tubatsinde
iyo wishimye
okay hmm. ndumva turirimbye neza noneho reka duhe keve nawe acurange twumve
cyakora nibyo
umwanya n'uyu iyo wishimye
Kevin, ubushize ko byakunaniye ari waduhabutse mwana
mwana nuko bwari ubwa mbere mfite amakoba
shake byari sawa kabisa ariko ukomeze witoze tutazagera imbere y'abantu wangiza ugapapa oya bibi Aha.
igihe ugira ikibazo ni ukuri nzabikora neza
ariko shawe nubwo twishimye turacyafite ikibazo ikihe kibazo se valanti none se ko ashimye keva acuranze neza azaririmba n'igitero cya kagabo ariko baratina rwose igitoro cyakagabo ngewe nzakiririmba rwose
paza no kwiyemera kwawe ngaho ukiririmbe twumve gusa simunyizera Oya.
ko ndirimba ko Oya, rero.
Ndirimba nyine.
ko turi muri repetisiyo ku cy'ubihunga ncurange pazo oya keve wicuranga pazo naririmbe n'ijwi rye twumve ibyo nabyo Eh.
ikirere kitariwe igihu tukeye ku mutima no ku maso dufite impamvu amagana mbani ikomeye ikintu nk'icyakagabo nimwumve ibyo navugaga pazo ibyo ni remix ntabwo ari umwimerere wa kagabo sibyo ubundi mwaretse tugahamagara akagabo tukamubaza niba ataza kudufasha rwose
ahubwo reka muhamagare alo kagabo umva ni anike ndi kumwe na sakwe twese turagusuza sha bose bari kukumva kagabo bite kamara cyane kabisa yewe umva nabakumbuye byatari natwe mara
mumeze mute sha tumeze neza niko yo musanezera ko amasomo y'umuziki yabaye kabisa sha kabisa
umva Eh.
sha nyine nageze hano mura n'abandi bacuranga pe Eh, ariko nyine basanze nanjye sagwe yarandeze
Wow.
komeza udutwika rwose umuhungu wacu umva kaga yo sasa rero ku ishuri hari ikirori tuzaririmbamo iyo wishimye none ntiwazaza ukadufasha cyane rwose Eh, eh, eh. wow umva Eh.
byanshimisha kongera kurimbana namwe nimwabi Wow.
ariko nyine reka mbanze ndebe ko naboneka sibyo sha gerageza kabisa cyane nakubona umusa ewana nahariwe kabisa umva gerageza gerageza umva sawa rero reka tukureke nyine Turi kumwe kabisa, umusaza.
bayi sha turi kumwe ako ndizera kazaza njye kagakira umva mbabwire aramutse atabonetse twabigenza gute
gasaro wanjye apucyuriwe ari kure igikobwa cyiza Mwiriwe sine mwiriwe amakuru ni meza mwari Hey, moses yarampaye izi godiyo ngo yaguhinduriye izari zanze kugukwira yewe izi ni na nziza cyane noneho abantu tuzakina nabo baragatoye
eee narumvise ngo ikipe yawe irakaze sine eee se buriya kuba wiga ugakina kandi ufite umwana birakorohera ntabwo byoroshye ariko niha gahunda kandi mu rugo baramfasha
oh mbega agasaro meza oh mbega ngo karaba keza cyane yamba igikobwa cyiza gasaro rwose ntatinya abantu urabona ukuntu ahise aguhobera mama we ntiwamenya rwose ko ari ka kandi wajyanaga kwa muganga karataye ibiro Eshe, umwana wanjye yari yarazize imirire mibi kubera kutamenya mwarakoze kungira inama pe ni byiza rwose ko wahise umujyana kwa muganga Hi, urabona ukuntu gafite ingufu n'itoto ese ubundi bagize imyaka ingahe sine Eh, ni inkumi ari hafi kuzuza itatu oh nizere ko yarangije inkingo zose ego urukingo rwa nyuma rw'iseru na rubeore hashize nk'umwaka rufashe aho ho naritwararitse pe ni byiza umwana ukingiwe bimurinda indwara nyinshi ubu ejo bundi najya kwiga uzabona ko uya reka reka nzamujyana afite itanu wenda nanjye nzaba ngeze muri section kuki sine umutangije materineri yararengeje imyaka waba umuhemukiye ni ukuri ariko se nanjye ndabona arabuze minerivare ubu nongeraho na gasaro koko Yawe, birumvikana ariko se kwiga kwa gasaro by'urumva atari ingenzi
Eh, wenda ahari amafaranga azaboneka ibyo byose bibonerwa ibisubizo
anisha wowe na simbi mwakoze kunsengerera umva serife nanjye mpa ka oranje sha valentine turi kwishimira ko twahembwa yo kudoda ya myenda y'itorero
valentine namenye ibyakubayeho sha wihangane n'ukuri ngo iki ngo ibyambayeho ibiki se si serive urakoze sha akababaro wagize bakubeshyira ngo uratwite ndakumva cyane sha.
gusa nakunze ukuntu wihagazeho valentine ewana cyakora ibyabaye kuri valentine byanyigishije ko kubaza amakuru mu cyumba cy'urubyiruko ari ingenzi pe icyumba cy'urubyiruko icyo se kiba hehe si ngo ni icyumba kiba ku kigo nderabuzima no ku kigo cy'urubyiruko kigira abajene inama Yes.
ubwo se valentine ko mbona wowe usobanutse ubwo n'iki wagiye kubazayo utazi
sha nyine iyo twabaga turi kumwe na fisito wasangaga ari kunyegereza ukuntu utuntu tukanyiruka mu mubiri rero bikanera ubwoba ko byatuma turyamana mbega hi rero nibyo byatumye njya kubaza uko nabyitwaramo batangira kumvuga gutyo ra erega abantu ntibiyumvisha ko umukobwa yajya kwa muganga kubaza amakuru nta kindi kibyihishe inyuma yegora
impamvu none se si ko mbona ubabaye sha valentine iyo nanjye ngira amahirwe yo kumenya aho nsobanuza frank ntaba yaranshutse ngo turyamane cyakora disi sha abantu benshi bagwa mu bishuko kubera kutamenya aho bakura amakuru nyayo maze wahora ni cani niko se valentine muri icyo cyumba babaza ibibazo by'urukundo gusa reka da batanga n'izindi serivisi yaba ubujyanama ku buzima bw'imyororokere n'ibindi ko haba hari abaganga babisobanukiwe
ibaba we ahwe nari mfite inyota pe naho ubundi fisito amafaranga nayabonye Eh, papa mbega ibintu byiza sine ngwino wumva inkuru nziza mwana
ariko bana banjye muranshimisha ni iki fisito uzi ko amafaranga papa yabonye dahira Mm.
mane we imana ishimye Imana, nirongeye kabisa.
gusubira ku ishuri nishimye Eh, eh, eh, eh, eh, eh. none se papa amafaranga warakwiye he ni cya kibanza nababwiye maze kukigurisha bampaye make ariko nta kundi
ukuntu nagiye kugisura se nkabona kiri ahantu heza inyuma y'amashuri ishasine none se murumva byari kugenda bite nta kundi mwibabara nimara kwishyura imyenda yose ndimo nzongera mbyutse butike yanjye izatugurira ikindi nta kundi sine akiriye amafaranga uzishyure minerivare kandi uzanshimire diregitirise wakwihanganiye murakoze pe Si we murakoze ari cyane kumumugarira papa iki.
murakoze ese fiston ko telefone isona ntiwitabe bite ni papa valentine uri kumpamagara papa ubu ni se ko adasanzwe mpamagara baranshakira amahoro mwitabe nyine umenye icyo agushakira uyu mwana ara alo alo fisito wiriwe mwiriwe uhamagaye inshuro nyinshi utitaba ubanza utari ubifite hafi sha ii ni amahoro se papa valentine ni amahoro fisito ahubwo unashaka kugaruka ku kazi ukajya untwarira amata fisito kudasubiza akazi urakemeye uzakagarukaho